mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi nongeye kubasuhuza mbibutsa ko mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mudukurikira ku mirongo migufi short waves kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri urubuga rwacu rwa interinete ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo com ikaze mwese muri ibiganiro byo ku mugoroba va mbaho mvuka ba mama mbona bambyara ntawe arafise igiti cy'ikawa ubu bigeze mu mwaya amateka yiwanje niho numvise haje akarusho kugera izi saha n'ubu ndanezerewe rwose ahubwo mbere kubona mfise nanje n'igiti cy'ikawa numva ata eh, sinoronka mbere n'ukuntu ndanabivuga uwo ni umwe mu basangwabutaka mu ntara ya kayanza muri komine kayanza mu burundi ubu batangiye guhinga igihingwa cy'ikawa bagisimbuje umwuga wo kubumba bibumbiye mu ishyirahamwe twaza twashika bakaba rero bishimiye ko birimo kubakura mu bwigunge nabo ubwabo batakiheza iyi rero ni imwe mu nkuru tubagezaho mu kanya harimo n'iyerekeye ingaruka z'ifungwa ry'imirimo imwe imwe muri leta zunze ubumwe za amerika ikiganiro kira ku ndwara ya sida tutibagiwe n'ikiganiro kwa nyaburunga mumenyereye uyu munsi mube hafi rero ya radiyo yanyu ntizibacike reka duhere inaha muri leta zunze ubumwe za amerika ingaruka z'ifungwa ry'imirimo ya leta imwe mu mirimo ya leta rigeze ku munsi wa makumyabiri n'icyenda nta n'ikimenyetso cyerekana ko ibintu byaba bigiye guhinduka perezida donald trump ntiyari yabasha kumvikana n'abademokarate bakomeje guterana amagambo ku byerekeye amafaranga trump asaba kugira ngo azayakoreshe mu kubaka urukuta ku rubibi hagati y'amerika na mexique ihagarikwa ry'iyo mirimo rero ntiririmo kugira ingaruka gusa imbere mu gihugu izo ngaruka zirimo no kuboneka hanze mu bihugu amerika ikoreramo nk'ikigo cyangwa se ibigo abantu basomeramo ibitabo bikanabigisha icyongereza byashyizweho na ambasade y'abanyamerika mu burundi byitwa american corners mu rurimi rw'icyongereza aho ni i bujumbura mu mujyi wa gitega birafunze izo rero ni inkurikizi z'iryo hagarikwa ryimwe cyangwa se rya bimwe mu bikorwa bya guverinoma y'amerika mugenzi wacu fide niyongabo yaganiriye na mugisha pierre ni umunyeshuri uba mu mujyi wa gitega wakundaga kujya muri ibyo bigo american corners muri uyu mujyi wa gitega yatangiye avuga igihe ahaherukira twaragiye ejo hanyuma dusanga harugaye urumva twari dusanzje utwaye nk'imashini ordinateur ugasanga turarose connection ya wifi hanyuma bikadufasha no gusoma ibindi bitabo mwari mwazi
twasanze hugaye mwarabajije impamvu hari hugaye oya ntitwabajije
none ubu muja gusomera he canke kwiga icongereza
ubu ubu hariho nk'amakerepe usanga barashinze ashatse cigisha canke umuntu akagira amaresheshe nayo dukoresheje nk'amatelefoni tuba dusanzwe dufise ku bwawe ku giti cyawe icyo kibanza igitega hari ibibanza bingahe
hari hari ikibanza kimwe hariho n'ikindi cya alliance française mugabo umwe wese ajya mu byo ashaka ni akahe kamaro cyari kugufitiye icyo kibanza american corners
akamaro cyari kidufitiye ni uko ushobora kugenda ugatora igitabo ukagisoma bigatuma umenya icyongereza cyane hamwe ushyitse ku rwego mpuzamahanga ukige utabadepeye
muri uyu mwanya ubu mu kurindira ko bisubira kugurura ibyo bibanza icyo kibanza cyawe ukunda kujyamo kiri igitega ubyifatamwo gute ubu icyo nkora nshyamba nk'ibyo mba narasomye nkaba ndabisubiramo cyangwa njya kuri interinete nkaba ndaraba ibinyenterese
wajyayo akangana iki kubera undi umunyeshuri yiga muri kaminuza umwana wo kamugora ashobora kujya kabiri mu ndwi kabiri mu ndwi kwari ugusomera gusa canke warigayo n'icyongereza nkagenda nkasoma hama tugafashanya n'abagenzi tukiga n'icyongereza rero kubera umwanya uba utatworoheje cyane urumva urashobora no kurotira igitabo ukagishobora kugisomera muhira mukazosubiza ukagira rezime y'ibyo wasomye muri icyo gitabo bigatuma uzuramira ururimi rw'icyongereza kuba ariko baratwumviriza batarakoresha ibibanza nk'ivyo n'akahe kamaro babwira bifitiye abantu bifitiye abashaka kuja nko kwiga icongereza no gusomerayo nk'uko usanzwe ubikora
akamaro ni kanini cyane rwose kuko ubwa mbere uramenya ururimi rw'icyongereza utadidinganya hama ikigira kabiri ukamenya n'amayebure aba agezweho ibitabo bishasha baba banditse kandi nk'ujya mugambi wa leta zunze ubumwe za amerika wa ujya wa girini kadi biragufasha cyane ku rurimi rw'icyongereza kubera bishyitse ugatombora usanga bibaye byiza kubera ubuze ururimi rw'icyongereza natwe no mu bindi usanga dukoresha ururimi rw'igifaransa
niki mwifuza muribaza ko mufise umwizero cyane murifuza ko icyo kibazo cyova mu nzira mugasubira mukabandanya muja muri icyo kibanza
turiya afite umwizero kandi tugasaba yuko leta ya amerika yabitunganya neza kugira twerwe tugume dusoma tubwira n'abandi akamaro kabo
murakoze yari mugisha Pierre asanzwe akoresha kimwe mu bibanza byitwa american corners byashyizweho na leta ya amerika biciye muri ambasade abantu mu burundi baja gusomeramwo ibitabo no kwigiramo ururimi rw'icyongereza mugisha akaba yakoresha ikibanza kiri mu gisagara cya gitega turagushimiye kuri ikiganiro wakoze nawe murakoze radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro tubikomereze nanone mu burundi ariko tuvuye mu ntara ya gitega abatwa bo mu ntara ya kayanza komine kayanza mu buraruko bw'uburundi ntibagitunzwe no kubumba gusa bajijukiye no guhinga ikawa cyakora ubukene bw'ubutaka buhingwaho ntibuboroheye ayo rero akaba ari kimwe gituma batabasha guhinga iyo kawa nk'uko bikwiye kubera ubutaka budahagije bagasaba gufatwa mu mugongo mugenzi wacu fidelite y'ishatsi yaganiriye nabo ategurira inkuru
igiterwa c'ikawa kiriko kiratwara ikibanza umwuga wo kubumba wari ufise mu masangwabutaka twagiye muri zone murima agacimbira igikombe twaganiye n'abatwa bijukiye ikawa kuri bo na gateka ndanezerewe rwose kubona mbona mu murimi wanje hari igiti c'ikawa kuva mbaho mvuka ba mama mbona bambyara ntawari afise igiti c'ikawa ubu bigeze mu mwaya mateka yiwanje niho numvise haje akarusho none rero ubu kugeriza isaha n'ubu ndanezerewe rwose ahubwo mbere kubona mfise nanje n'igiti c'ikawa ikawa numva ata sinoronka mbere n'ukuntu ndanabivuga abo basangwa butaka barashinze ishirahamwe ry'abarimyi b'ikawa ryitwa twaza twashika ririmwo abatwa mirongo itanu navyo nyene babibona nk'imboneka rimwe kandi baravyishimiye ahubwo imana kw'isi irabaho kabiri kumva ngo twaza twashika aha anye twarashitse nta n'abandi bantu bari bwaronke ishirahamwe ngaha muri zone murima ry'abantu je nta shirahamwe na rimwe na rindi ubu unyi turafise karusho mw'ishirahamwe je ndavyakira neza kubera iyo ndi mu mwanya w'abandi nyene usanga na bimwe vyo kwikumira usanga nja mu bandi nyene nkacamererwa neza urabona muri twebwe ubwa mbere twahora twikumira ukavuga ati jewe ndi umusangwa butaka sinoja aho abandi bari ugaca usanga ubaciye kure ubatinya nyene umwuga wo kubumba urubatunze bariko barawibagira kuko ata kinini ukibamariye kandi ubwako kazi ko kubumba kugereza isaha naho turikura baramaje kuhugara ubu unya niyo urizanye turayerera ukandura ikinkono zigarukana nimba uzisoye ku isoko amahera ya nyuma ijana n'itanu kugera ku majana abiri n'itanu inkono cumi zigurwa igihumbi n'atanu icyo gihumbi n'atanu rero umaje kukigura mu miryango itanu na se w'abana na nyina w'abana mu nzu urahiga ukuntu ugisumisha bikakunanira ahubwo nk'ubu rero nk'ubu dushaka twashaka kwijukira kurima kuko naho dufise ni hatoha ntihadukwiye dufise akantu gato cane nk'ubu rero twashaka nk'uko mwege murabategetse nyene mwotwagurira tukarima na nyamabumba tukayaheba kuko nta nico na nico tumariye nta gikini kirahera batanguye kurima ikawa kugira batangure kuyirima bahimirijwe n'abo mu runini rw'amashirahamwe y'abarimyi b'ikawa bona kure rwo mu ntara ya kayanza iyo kawa bayiteye aho bahora barima ibiterwa mbumbarugo kawa ndarifise ehe njirija mugabo sijishe nabuzeho ndaritera dukawa dadufise ufise tungahe ndafise dukawa ijana na mirongo icenda mukiva ikingana gute ni ahantu hatoya nyene mugabo nagize utuvi tubiri two nahora ndimamwo nyene emwe harimwo nk'ibivi bibiri mfise vy'ikawa ubu rero mugabo aho tworima utuntu ntaho dusigaranye ubu unya hose twaharimya akudaka kawa ubu rero twimereye uko ikiringo c'amezi atatu nico giheze bateye ikawa iyo nayo itangura kwamurwa haheze imyaka itatu abo banyagihugu basaba gufatwa mu mugongo ahubwo mwodushikira imbere mugashikira bajya bategetse bari imbere nyakubahwa umukuru w'igihugu akaturondera itongo tukarima tukabandanya natwe tugatera imbere nk'abandi uko turuva mu zindi ntara umukuru w'igihugu yabatejeje imbere cyane ahubwo kimwe gusa nuko leta yodufata mu mugongo ikaduha natwe vya biterwa bikundana n'amakawa kugira za kawa turazibagarira zorohewe ziduge n'ingoga ikaduha ya angeri nk'abandi ariko tweko two- twozoronka akarusho mu ntara yose ya kayanza kubwo amakuru ava muri bonakure amashyirahamwe y'abatwa agera kuri atandatu niyo amaze gutanga impapuro zisabwa kugira ngo binjire muri urwo runani mu gacimbiri gikombe mu ntara ya kayanza fidelite yishatse ijwi rya amerika
kira kira kira
kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishyikirizwa n'ijwi rya amerika
mu ntara ya gitega abagabo bipimisha umugera wa sida ni bake ugereranije n'abakenyezi bipimisha ugutinya gu- ni ugutinya gutungwa agatoki n'abo baturanye akaba ariyo mpamvu nyamukuru abagabo bavuga ko ituma batipimisha cyakora ishyirahamwe anss ah, muri iryo shyirahamwe ho bavuga ko eh, biterwa no kutamenya mu buyobozi rero bw'amagara y'abantu cyangwa se abashinzwe ubuzima mu ntara ya gitega bamenyesha ko bakomeje gushishikariza abanyagihugu kugira ngo uwo mubare w'abagabo bipimisha wiyongere inkuru irambuye murekezwaho na mugenzi wacu jean claude nshimirimana
uyu mugabo twasanze mu kigo cy'ishyirahamwe ya nss mu gisagara cya gitega nubwo byavugwa mu kibano ko ababyeyi biwe boba bishwe na sida amenyesha ko yagiye kwipimisha yaratevye twege abavyeyi bacu ntitwari tuzi cabatwaye hanyuma rero tubaye abanyagihugu baguma badutwenga ko abavyeyi bishwe n'umugera twe tumaze kuba tuvutse rero niho baguma baturomera ndituma ndanazana n'umupfasoni umupfasoni niwe yatanguye kumenya gushika ngaha je mu nyuma rero hava nawe narandomera atari kuko biri kose nawe urazoza je rero nca ndazi uno munsi nje ryari ribaye rigira kabiri nta n'imiti nari bwahafate kanini igihe co kwipimisha yarambwiye ko amaraso yanje yanduye uyu mugabo aravuga icatuma atinya kwipimisha amajwi y'abantu ko baguma batwenga umuntu ngo agwaye umugero ugacobora naho uraho uri umucanwa kubera gutyeryezwa kw'abantu abandanya avuga ibituma abandi bagabo nkawe batinya kwipimisha umugera wa sida bashobora kuba batinya imvugo z'abantu bigaca bishoboka ko batinya no kumenyekana ko bagwaye bemera kwemera gupfira mu ibanga ntangere ryabo muganga janine ndayishimiye umuhuzabikorwa mu ishyirahamwe rishigikira abagendana n'abagwaye umugera wa sida anss mu mpfunyapfunya y'igifaransa mu ntara ya gitega amenyesha ko abagabo co kimwe n'urwaruka bitura iryo shyirahamwe kugira bipimishe umugera wa sida ari bake aravye abakenyezi baryitura ahanini abapfasoni nibo babyitabira cyane hariho abapfasoni banabyitabira kubera bafise abana baf- babonye ibindi bimenyetso kubera ibibondo byabo ariko ubu haracyariho ikibazo ku bagabo no kugwaruka kuko bamwe bateza kuzanwa n'abo bavyeyi abandi ubwo gwaruka ntirubabyitabira cyane rero turacabona ko hari ikihaze cyane cyane ku bagabo no kugwaruka nubwo batipimisha abagabo nabo nyene barandura umugera wa sida muganga janine ndayishimiye akavuga ko ukutipimisha biva ku kutamenya nk'abo bakenyezi babonana n'abo bagabo bisigura ko abagabo nabo barandura ariko kwipimisha ntibabyitabira cyane bamwe bagashimikira ko ari ubuzi bubatwara abandi nabo bakaba bataratahura ineza yo kwipimisha kugira ngo bamenye amagara yabo rero hanini ni ukutamenya kuko abo dushikiriye tukabumviriza turumva yuko hari aho batarashika mu gutahura ibyerekeye umugera wa sida kandi na cane cane hakaba akantu ko kuguma binyegeza kuko hariho n'abagifise umutima wo kwinyegeza kugira ngo babandanye muri za ngeso zitari zo muganga wuri horani ibizi umuyobozi w'intara y'ubuvuzi ya gitega aremeza ko abagabo bipimisha umugera wa sida ari bake akamenyesha ko bagiye kubandanya guhimiriza abipimisha ni benshi ariko kandi turabona ko hariho intambwe yindi dukwiye gutera kuko turavye nk'abipimishije muri uno mwaka tubona abagabo ni ibice mirongo itatu na bitanu ku ijana abakenyezi ni ibice mirongo itandatu na bitanu ku ijana twavuga yuko tubona ko ku ruhande rw'abagabo akiriho agahaze tubandanye duhimiriza kugira ngo nabo babandanye bipimisha gusumba muganga wiri horani ibizi amenyesha ko mu ntara ya gitega abantu bangana ibihumbi icenda n'amajana atanu na mirongo ine na batandatu aribo bari bamaze kumenyekana gushika muri munyonyo gushize ko bagendana umugera wa sida muri abo abangana ibihumbi icenda n'amajana atanu na mirongo ine na bane ni ukuvuga abarenga mirongo icenda n'icenda ku ijana bari bamaze gushirwa ku miti ipfupfahaza jean claude nshimirimana mu gisagara ca gitega ijwi ry'amerika
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya amerika
inshuti bakunzi muracyari kumwe na radiyo yanyu ijwi rya amerika mu kirundi no mu kinyarwanda dukomereze noneho ku kiganiro kwa nyaburunga
kwa nyaburunga kwa nyaburunga kwa nyaburunga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika kwa nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari ibereye umutekano n'ibindi kwa nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye kwa nyaburunga ni iminsi yose ku wa gatandatu no ku w'imana isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kwa nyaburunga kiremeshejwe na jerome niyonzima
ikaze ni gwanyu bakunzi b'ibiganiro vya radio ijwi ry'amerika na cyane cyane mwebwe mudatangwa kwa nyaburunga muti none uno munsi tugiye kuganira ku biki inyuma y'amatora yo mu bibiri na cumi na gatanu abarundi na cyane cyane abanyapolitike barafashe ingendo zitandukanye bamwe mu banyapolitike barahakana ikiringo cy'umukuru w'igihugu cyo kwitoza mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu shira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri bituma mbere baja mu biganiro ibibazo bitari bike ntivyobura kubazwa abanyapolitike buno munsi uno munsi umuntu yokwibaza ingene abanyapolitike babayeho mu budasa bwabo muri kino gihe ugereranije no kwitegurira mbere amatora y'inzego yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri mbega uno munsi muri ubwo budasa bw'abanyapolitike buba babanye gute umubano wabo wifashe gute ku rubuga intambamyi zibangamira umubano zoba ari izihe hokogwa iki kugira ngo imigambwe n'abanyapolitike babane neza mu mutekano n'amahoro amahoro muri bino bihe byo kwitegurira amatora kugira ngo tubishijya nino abatumire turi kumwe hari Abel Gashatsi arongoye umugambwe w'abadasigana Iprona Abel Gashatsi mwaramutse mwaramutse neza mwakoze kudutumira ndaramukije abo turi kumwe ndamutsa n'abatiko baratwumviriza urakoze ubundi turi kumwe ni honorable Sylvestre Bikorindagara yaserukiye umugambwe sawa nyafurodebu honorable mwaramutse amahoro jerome murakoze murakoze nawe mu gutangura mbere kwa gashatsi waserukiye kandi urongoye umugambi w'abadasigana iprona umubano w'abanyapolitiki uno munsi wifashe gute murakoze umubano w'abanyapolitiki uno munsi novuga ko mu mugambi w'abadasigana iprona cyane cyane naserukiye muri kino kiganiro twebwe kubitwerekeye turavye ibikorwa uko tubikora turavye ingendo tugira mu gihugu turavye amanama dutunganya naho abadasigana bari umubano umeze neza iki gihugu bwa mbere n'igihugu dusangiye twese twaramaze kuja mu nzira ya demokarasi aho uburenganzira bw'iwanje butangurira niho uburenganzira bw'ubundi nabwo bwategerezwa guherezwa ibimenyetso vyerekana ko ku bwa iprona umubano ari mwiza hagati y'abanyapolitiki jewe ibimenyetso mvuga ni ibi jewe maze kuva ndongoye umuganga w'abadasigana iprona narashoboye kugira ingendo mu gihugu naratunganije amanama mu ntara naratunganije amanama mu makomine atari make ikintu cya mbere twamenya ni uko iyo uri kurakora ibikorwa bya politike urabimenyesha abajejwe intwara hariho amategeko utegerezwa kwisunga iprona umuganga w'abadasigana iprona nturi muri leta mugabo nawe urafise ibyo baza kuko urafise icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu ari afashanya n'umukuru w'igihugu mpindukiye mu mugambwe sawa nyafurodebu honorable Sylvestre Bikorindagara no munsi wovuga ko umubano w'abanyapolitike mu Burundi wifashe gute mu gihe twitegurira amatora yo mu 2020 sinobideha bivuye ku byo maze kumva nibyo nabonye no ku masanamu si kumva gusa ku masanamu ni ukuvuga audio bamva video je ndabona ko bitashemeye rwose kubera ukuntu numva abategetsi bamwe bamwe bo mu ntwaro n'abo mu mugambi uri ku butegetsi bahohotera abandi banyagihugu boba badasangiye ibyiyumviro ku bana ntuzobibona ku bana neza cyane nabi ntuzobibona mu bantu gutyo minsi yose mugabo ni mu bihe bimwe bimwe hanyuma novuga yuko unumye umuntu agukize ku buryo utavuga ntuzuhavugire ngo ni umubano mwiza akuzibije arashobora kuziba ni ukuvuga aguhigira ati menase mu gifaransa
akagutera ubwoba ati ukazovuguku akagutera kwiterabwoba none nk'aho bamaze kuvuga ati nimwabona umuntu nimwumva umuntu yoba yiyumvira uku canke kuriya bidahuye n'ivy'iwacu muzomubohe je nzosange mwamuboshe ubundi nawe ati ntimuzocane no kwa opeje muzane ngaha tuzihuriza ubwayi ivyo vyaravuze none abo bantu kunumya abantu hanyuma tukabana jewe ndi nk'umushumba wawe uko no kubana neza oya umubano rero ni mubi si mwiza kuvuga ngo ni mubi mu gihe bataratana kw'ibipanga biracyagendera ariko bisetera birashobora kuba mubi gusumba mugabo gutangura kubuza umuntu kuvuga uzohava umuraba n'intuza mbe ni katavuga ko navyo nyine biraba ego umuntu agushaka ko yahoze umwanya munini yahora avuga none yanumye none ntituzi n'igituma numye cyane miko muravuga umubano ibimenyetso bifite umubano mubi mukaba muvuga muti abari ku butegetsi bavuze ibi abari mu ntwaro iyo bavuze ibi none abatari ku butegetsi cyangwa batari mu ntwaro barera muri ibyo none umubano none ndubahora iki mbwira icyo ubahora muri ibi byemvuze muri iki gihe kuko
nta cyononera umubano rero twakijemo mwabivu nk'uko mwabivuze bitumbereye ku mubano w'abanyapolitiki muri ibi bihe abatari abatari ku butegetsi ntibatosekaza umubano ntabwo mbona ntabwo mbona sinzi nk'abagwanyi baba bari hanze ukomenga hariho imigwi y'abagwanyi ibyo ntabyo ndamenya ibyo ntabyo bavugira
gusubira mu ngwano twirinde gusubira mu ngwano zifata z'amahoro n'umutekano twirinde gusubira mu ngwano twirinde gusubira mu ngwano twirinde gusubira mu ngwano zifata z'amahoro n'umutekano twirinde gusubira mu ngwano twirinde kurara twicwa twirinde kurara twibwa twirinde kurara tunyuruzwa twirinde kurara duhunga twirinde gusubira mu ngwano zifata z'amahoro n'umutekano twirinde gusubira mu ngwano muri prona iyi ntambamyi ziko zirabangamira uyu mubano mwavuze ko ari mwiza gukika uno munsi zishobora kuwubangamira n'izihe
intambamyi zibangamira uyu mubano tuvuga ko ari mwiza arabidusiguriye neza aratubwiye ingorane yavuze ko hari umwana n'ikinono
yavuze ko hari umwana n'ikinono je nibaza ko uza gusanga iprona kumbura ari umwana cyangwa ari kinono iprona si umwana si n'ikinono iprona n'umugange reka ndabisigura icadutumye si umwana kandi si n'ikinono reka ndabisigure neza burya iki uno munsi kugira iprona iba iri ahiri yaraciye mu bibazo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu twebwe umugambwe w'adasigana iprona waritabye amatora urayabandanya kandi abo utakurarushwa wararushijwe mugabo ibyo amajwi watakaje amajwi iprona yarose mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu si amajwi yayo abari bawe iyo nkoye nibo babujije abanywanyi bacu kwitaba amatora hariho ibibanza byinshi hariho abadasigana batewe amabuye hariho imiduga yaturiwe maze turatakaza amajwi ni ukuvuga rero ibyo byangwa abana n'ibinono abashinga amateka babiri twaronse cnddd fdd nta nta n'ikimanyu cy'umushinga w'amateka yatwongeye mu mugambi w'adasigana iprona nta mushikiranganji dufise ubwo bwana buri hehe nta mubara amatari tugira mufite icegera cya mbere cy'umukuru icegera w'igihugu cya mbere cy'umukuru w'igihugu Hejuru- gihabwa hejuru y'ubu- y'ubushikiranganji burenga umunani oya oya reka reka reka reka hejuru y'ubushikiranganji rero muri kino rero.
tuzogaruka rero muri ivyo Ariko ni muri kino.
umugambwe w'adasigana iprona ni umugambwe icuru no munsi uguhabwa n'ubujwi waronse wabanje gutotezwa n'abariko bagwanya amatora ivyo vyarabaye ivyo vyarabaye niho twari turi kandi igitangaje igitangaje urumva mura- burya ni kahise ka vuba reka nibashaka ibyo ndabireke igikomeye ni uko ubwa mbere twebwe mu bwambwe hadasigana iprona ni ukuvuga jewe mvuga nti ibihari mbona vyiza bifa kubivuga vuga bikibabaje kandi gikomeye abarongoye igihugu bategereza kumva ahubwo ko atamwana n'ikinono akwiye nga kuba ngaha mu gihugu twebwe mu mugambwe badasigana iprona umugwi turimwo turi mu mugwi ugomba kuja mu matora kandi no mugwi uri kuritegurira amatora ni muri mwibaba ibaba twokwi- twari twokwirwa mu ibaba ry'umugambwe wuwe umugambwe w'adasigana iprona wokwirwa mu ibaba wuwe ntibinashoboka umugambwe w'adasigana iprona uzoja mu matora kandi uzokwijana nk'uko wijanye mu bihumbi na cumi na gatanu kandi amatora turayiteguri kuko mutsindwa canke mutsinda turabimenyereye si ubwa mbere nibo buzaba mbere iprona itsinda muheruka gutsinda mu mirongo itandatu na rimwe imyaka ni- igiye kuba mirongo Eh, ubu tugiye gutsinda rero kuko ah, ibihe ibihe ni byiza nta baba rero ry'umugambwe ip- iprona nta baba ry'umugambwe n'umwe wo kwigwamo ni umugambwe uhari ni umugambwe eh, ufise icyo wamariye uburundi ni umugambwe uno munsi uri ku kivi kandi twebwe ibyo ari byo byose ndiko ndaraba ibikorwa turiko turakora ndiko ndaraba abanywanyi bacu ingene batwakira ndiko ndaraba umwitego turiko turagira twebwe n'umugambwe ata- uriko witegurira amatora kandi uzajamwo ata wundi mugambwe n'umwe bajamwo.
ibi bitosekaza umubano mubi none ni ibi rero birababaje nuko abatwara cyane cyane natwebwe turi ndongozi igikomeye hajya nuko abantu bavugana nuko abantu bavugana kuko ukutavugana rero ukutavugana ni ikindi kintu kibabaje hama no gukurikiza amategeko mu bikorwa vya misi yose honorable bikorindagara silvestre intambamyi zibangamira umubano mwiza w'abanyamigambwe muri kino gihe w'abanyapolitiki
ubutegetsi niyo ntambamyi abategetsi bo hejuru ari abo mu migambwe mu mugambwe uri ku butegetsi cyane cyane cyangwa abatwa- abari mu ntwaro Eh, je nkuko nama nabivuga nabivugiye ngaha tuvuga ikibazo cy'ubumwe burya abantu kugira bacanemo ni uko baba bafashwe ukutari kumwe imbere y'amategeko kandi bari mu novuga ari icyaha cyangwa uburenganzira bafise bwari bumwe Eh, aho aho niho bikunda kubera urumva nk'ubu nk'ibyo bintu twumva byabaye ari abaza barahigira bara- barahiga aba- abantu babo ati nimwabona ba naka cyangwa uri karaniyumvira kuzotora gutya na gutya eh, twe bitanegereje ati muce mufata ntibamucisha no kwa opeje mu mutuzanire tuhuriza ubwayo urumva ivyo ni ukuri eh, bituma abantu batabana neza kandi simvuga abafurode bugu simvugira abafurode mvugira abarundi bose ndababwira je simvugira abasahwanya gusa twe tuzi ko turi umugambwe sahwanya frodebu wazanye demokarasi icyo tugendera ko ni dushaka amatora atunganijwe neza twirinde gusubira mu ngwano twirinde gusubira mu ngwano zifata amahoro n'umutekano twirinde gusubira mu ngwano aha niho harangiriye igice cya mbere cya kino kiganiro ndagushimire honorable silvestre bikorindagara wajya hano userukiye umugambwe si abanyafurodebu wakoze kutwitaba Eh, mwakoze cyane natwe kututumira kandi ndashimiye n'abo twayatse n'abarundi batwumvirije urakoze ndagushimire nawe abel gashatsi urongoye umugambwe w'abadasigana iprona mwakoze namwe kutwiyumvira tukaba dukenguruka kumbure ikiganiro tuganiriye ngaha dushimira kumbure n'abarundi bariko baradukurikirana ndagushimira nawe wahisemo gukurikirana kino kiganiro mwese mururanige mu banki no mu byanyu naho gutaha Jerome Niyonzima n'abatumirwa bawe namwe tubashimire cyane kuri icyo kiganiro akabe nacyo dusorejeho ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha tubashimira namwe mwese abari baduteze amatwi ku buhanga bw'ibyuma hari enjeniyeri nelson lopes afatanije na geoffrey mutagoma Uh, kuri mikoro yari eugenia mukankusi tukaba tubakomeje kubifuriza rero kugira ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi rya amerika mukomeze kandi kugira wikendi nziza naho mu kanya kari imbere